bananya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na joy diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kuri mwe muduteza abiri muri mu rwanda ahandi mukurikirana iradiyo yanyu live ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook ni voa radiyo yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishami rya onu ry'amagara y'abantu ku isi oms riheruka gushyira mu rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi yose ikiza ca ebola ico kiza muri rusange kimaze guhitana abarenga igihumbi n'amajana indwi oms isigura ko umuvuduko w'abandura ebola uko umunsi utashe uteye impungenge hagati ya cumi na cumi na batanu nibo bandura ebola ku munsi ku munsi nk'uko oms ibivuga muri muri isanga y'uno munsi turaza guca ijya nini vy'ico kiza mutumire twabatumiriye ni muganga jose nyamusore n'umuyobozi umuyobozi ajejwe ivyibiza mu gihugu c'u rwanda no kubikinga dr jose mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika kugira ngo dushobore gusangira ikiyago n'abatwumviriza tugaruke no kuri bino vya ebola ikaze
urakoze cyane mm. ebola ni iki yatanguye kwibonekeza ryari itewe n'iki
ya murakoze uh, ebola ni indwara iterwa na virusi yitwa ebola n'ubundi indwara yatahuwe bwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu mu gihugu kigiye aho yitwaga zayire
hanyuma kuva ico gihe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu twavuga ko ata myaka cumi yindi heze isubiye kuvugwa ni ukuvuga ko cari kiza cibonekeje kirahava hamacongera gusubira gutangura
oya ni icyorezo cyahoze kibaho kuko urebye uburyo cyagiye kigaragara henshi kuko dufate nk'urugero ubu ngubu ikiri kubaho muri congo nicyo cya cumi icyorezo cya cumi kuva muri mirongo icyenda mirongo muri mirongo irindwi na gatandatu ariko byagiye bigaragara no mu bindi bihugu byinshi muri sudani muri gabon muri cote d'ivoire muri uganda ahantu bita bundi buryo n'ahandi byagiye bigaragara ahantu henshi cyane usibye ko cyo muri myaka ine itanu ishize mu by'ukuri cyarasakuje cyane kuko cyari giteye ubwoba birenze urugero
kuvuga ko casakuje muri ino myaka iheze ateko byari bimeze mbere ni ukuvuga ko abo gihitana abacandura ari benshi tugeranije no muri kahise
bo biraterwa nanone na naho cyagiye kigaragara ko kenshi cyagiye kigaragara mu mashyamba ahantu he kure cyane kandi ikindi tukamenya ko uko imyaka yagiye ikomeza ni nako imbaraga zo guhanahana amakuru nazo zagiye ziyongera ni ukuvuga yuko n'ikiri kubera muri ino minsi hagati mu ishyamba yakure usanga kimenyekana so ndumva icyo nacyo cyaba gifite gifitemo uruhare none ga muganga ebola iterwa n'iki yatanguye kwibonekeza itewe n'iki ku nshuro ya mbere mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu
ukurikije ibyanditswe mu by'ukuri ebola mu by'ukuri nta nubwo ari indwara y'abantu ko iyo virisi mu by'ukuri ntabwo ari virisi iba mu kiremwa muntu ni virisi iba mu bwoko bw'uducurama utwo ducurama rero iyo turi mu ishyamba tubana n'ako gakoko nta n'ikibazo tugira ariko bigera mu bantu gute ni n'urugendo rurerure mu by'ukuri ruterwa n'imico n'imigenzo kenshi si kuko urumva na kavirusi gato kaba mu mu ducurama ducurama turya imbuto mu ishyamba so birashoboka yuko aho twa- twagiye ku- ku- kurira twaha twahuraho n'izindi nyamaswa bikarwanirira aho cyangwa bigasiga ayo macandwa yabyo aho ngaho noneho izindi nyamaswa zifitanye isano mu bijyanye na ni- n'ibyo birya bikandurira cyane cyane usanga ari nk'inkende cyangwa impara n'ibindi byose noneho ah, iyo izindi ndwara zirwaye iyo virusi nazo zirarwara cyane cyane inkende zirarwara Eh, igera ku muntu gute noneho iyo navuze ni imico kenshi ni imigenzo y'ahantu runaka eh, umuntu akajya mu ishyamba agahura n'iyo nyamaswa yi- yapfuye cyangwa ari nk'umuhigi akayihiga akayica akayizana atamenye ko inyamaswa irwaye Eh, akayibaga akayitunganya nuko umuntu wa mbere mu by'ukuri yandura indwara ya ebola
hama eh, ni ukuvuga ko mu gihe ayica iruhande ntafate kuri izo nyama zayo ngo azifungure cyangwa ngo azikoreshe ikindi kintu icyo ari cyo cyose iyo nyamaswa iguciye iruhande ikirenganira ifise ebola ntishobora kuyiguhereza
oya ebola mu by'ukuri ni indwara niyo mpamvu no kuyirinda mu by'ukuri iyo abaturage basobanukiwe neza biranoroha nubwo iyo tuyivuga tuyivuga tuyivuga iteye ubwoba kuko mu by'ukuri icyo abantu benshi ariko no kwirinda nanone biranashoboka cyane kuko ugomba kuba wahuye Nu- ni- ni- ni- tuvuge umuntu cyangwa inyamaswa irwaye none ugakora ku maraso yayo cyangwa andi matembabuzi mu by'ukuri ni- nicyo bita mu gifaransa contact direct ntabwo ari mu mwuka ntabwo wahura na ebola yego murakoze cyane rwose eh, muganga jose turase rero abakunzi b'ijwi rya amerika batari bake batwandikiye bavuga ko bafise ibibazo babaza turahera kuri rafiki rafiki ikaze
yego Eh, uherereye he?
Eh, ndi burundi mugubu ndi bujumbura uri mu bujumbura akabazo kawe
yari nyu- yari inyunganizi Mm.
kubaza nyine none umuntu yo- yoyirinda gute kugira ngo eh, ebola nyine ntigitera Mm.
Eh, urakoze ugira umunsi mwiza ngahe bujumbura
murakoze namwe.
yego muganga jose murumvise akabazo ka rafiki mugiye guca uburundi ngo umuntu yoyirinda gute bari muhejeje kubica ku masonga ariko tumusubiriremo
ya kugira ngo wirinde ugomba kubanza ukamenya n'ibi- n'i- n'ibimenyetso byayo yego Ah, ku ni naho bihera ebola ni nk'uko twabivuze ni indwara iterwa na virusi Mhm, buri ndwara yose iterwa na virusi irangwa n'ikimenyetso cya mbere ari umuriro mwinshi mhm, Eh, hagakurikiraho eh, kubabara mu ngingo mu mikaya gucika intege mhm, eh, kubabara mu nda no mu gatuza eh, hagaku- usho- abantu barahitwa mhm.
bakanaruka hakaza n'amaraso kuva amaraso ahantu hose ari umwenge ur- urasibye ko hafi mirongo itanu ku ijana abantu barwaye bora hari igihe batava ayo maraso Mm.
so si ikimenyetso bavuga ko ari ikimenyetso simusiga oya hari abantu barwara ebola ntibagire ntibanave n'amaraso so ibyo nibyo bimenyetso bya mbere tukamenya ko nanone kugira ngo umuntu agaragaze ibimenyetso hari igihe cyo bita mu gifaransa incubation period ni ukuvuga ko kugira ngo agaragaze ibimenyetso by'uburwayi bigaragaza hagati y'iminsi ibiri kuva ku munsi wa kabiri wanduriye ko eh, kugeza kugeza ku munsi eh, wanduriye kugeza ku munsi wa makumyabiri n'umwe Mm, so ni ukuvuga ko nicyo gihe umuntu ashobora kugaragazaho ibimenyetso mm, so urumva ko noneho kugira ngo unirinde n'iyo ndwara rero ni ukumenya ko wasobanukiwe ibimenyetso neza mhm, none ukirinda gukora ku muntu eh, urwaye wagaragaje ibimenyetso kuko hari uburyo bubiri umuntu ashobora kwanduza aricyo bita transmission direct na transmission indirect mhm,
transmission ic- direct mu kinyarwanda nabuze amagambo yayo ni Ni ni- ni- ni ukuvuga ko wako- wahuye wakoze ku maraso cyangwa ku andi matembabuzi yose yuwa- eh, y'umuntu wagaragaza ibimenyetso mhm, Eh, iyo ni direct ariko ni umuntu n'uwundi muntu direct ba- ba- bakora- bakozanyijeho yamukozeho mhm, yashobora kumukoraho ariko ari kumuhanagura ashobora kumukoraho ari kumuha umuti ashobora kumukoraho babana mhm, ashobora kumukoraho babana mu- do- ba- muko- kumukoraho mhm.
hakaba noneho n'icyo noneho eh, transmission indirect ni ukuvuga ko ntabwo wakoze ku muntu ariko wakoze ku mashuka ye ku myenda ye ku birutsi bye ku ku- ku- yitumiye wa- wa- wabikozeho aho yitumiye Mm.
cyangwa n'ibindi byose yakozeho agasiga ya matembabuzi ye cyangwa ya maraso ye ariko utakoze ku muntu nawe umuntu yandura niyo bita contact indirect Mm.
ego hama iyo iyo contact and direct ni ukuvuga ko atari yakwanduza biciye mu mwa- mwabonanye n'umuntu wamusoma cyangwa wamufata cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose aho muvuga ngo mufashe ku mashuka yiwe impuzu yiwe aho yaciye n'ibiki Ah, ni igihe aba amaze umwanya muto ahavuye cyangwa ishuka n'aho aba yayiraye ko impuzu yayambaye nawe ukayikorako haheze amasaha mirongo ibiri n'ane nabyo bishobora kukwanduzaga muganga
bo aho ngaho haracyariho eh, ibintu bitarasobanuka neza igihe mu by'ukuri iyo virusi iguma ku iguma mu iyo udakoze ku muntu direct i- igihe iyo virusi imara ikiri nzima ariko itari ku muntu haracyariho ibintu bigomba gusobanuka neza ariko kugeza ubu ngubu tuzi ko ubikozeho Mhm.
so ni nko kwita peshe palegise Eh.
ubikozeho niyo mpamvu tugomba no kwirinda iyo yarutse iyo yitumye gutya imyenda ye yose na niyo mpamvu mu by'ukuri mu ngamba zo kwirinda iyo wamenye ko umuntu yari ari mu cyumba iki n'iki cyangwa mu rugo uru n'uru kandi iyi niho yari arwariye Mm.
habaho n'iyo ngamba yo kubivanaho byose ukabi- ukabidesinfekta ibindi ukabitwika ugasubizamo ibindi bishyashya Yego.
so ntabwo turamenya neza igihe imara iri hanze Mhm.
yego Ego murakoze cyane rwose muganga Jose Nyamusore nkibutsa ko muri umuyobozi ajejwe ibyibiza mu gihugu cyo mu Rwanda no kubikingira hari abandi duse ku murongo wa telefone Emmanuel Kazi
yego ijwi rya amerika muraho neza turaho turashima Imana yacanye Yego, yego, tura- mba- turavyuka Ba- mbanje kubashimira kuri uwo mutumirwa mwiza mwadutumiriye aturutse mu rwanda Mhm.
akaba ariyo mpamvu ngira ngo mubaze ati ese ebola ishobora kuba ikira ko numva ngo indwara ziterwa na virusi n'izijya zikira cyangwa se umuntu arategereza nyine agahebero rwaje nyine agapfa burundu Mm.
aba afite ikindi kibazo cya kabiri kigira giti ese ko hari igihe abantu bagendana mu modoka abantu bagahumekerana abantu bagakorora bagacanaho amacandwe umuntu akwiciye nk'imbere agakorora akagucira ahubwo tayari waba wanduye cyangwa biterwa n'ama- n'urugero rw'amacandwe runaka rukugezeho Mhm.
murakoze cyane nibirushya abagabo mu gatenge waba wabeza ukomere ngaho mu gatenge Emmanuel
yego Yego.
yego murakoze Ego eh, Dr Jose Nyamusore akabazo ka Emmanuel mu gihugu cy'u Rwanda
Ya, murakoze cyane manuel indwara yabora mu by'ukuri abantu barakira si uko barwaye bose ariko bapfa cyane cyane ko muri iki gihe ndumva na na statisitike z'isi buriya zizahinduka kubera ko kera twese twari tuzi ko ebora nta muti nta n'urukingo igira uburyo icyo gihe byanditse mu bitabo bavuga ko hagati ya mirongo itanu cyangwa mirongo icyenda ku ijana y'abantu barwaye bapfa ariko iyo ni imibare igomba kuzahinduka mu minsi ya vuba kubera ko ubu ngubu hari urukingo ruhari Mhm.
Eh, hari n'imiti tuvuge ko iri kugeragezwa ku buryo mu myaka iri imbere buriya bizahinduka ariko bitaranahinduka si uko barwara bose ariko bapfa Mm.
biterwa n'impamvu nyinshi iya mbere navuga ni uko na niyo mpamvu dusaba aba, abantu kumenya ibimenyetso Mhm.
eh, ni ibihe ushobora gukeka ryari ko wanduye Mhm.
Ah, ese waragiriye urugendo ahantu hagaragara iyo- iyo ndwara ese warashyinguye ese wararwaje se ese risike yabayeho ni iyihe Mhm.
Eh, kugira ngo hatabaho eh, gutinya birenze nawe biga- bikakuviramo n'indwara ugatinya n'umuyaga wahushye Mhm.
so abantu barakira kuko urebye n'ahari icyorezo ubu turi kuvuga ntabwo ari impfu ijana ku ijana na gato Mm.
hari hafi mirongo itatu ku ijana yaba ari gukira yaba ari gukira so umuntu gukira kwe nawe aba abifitemo uruhare igihe ageze kwa muganga ko twabivuze ibimenyetso si umuriro umuriro uravurwa Mhm.
nimba uri guhitwa cyangwa eh, uri uri kuruka ni ukugusubizamo amazi n'izindi ntungamubiri watakaje Mhm.
eh, bikakurinda ko izindi ngingo zo mu mubiri ariho impyiko n'umwijima byakwangirika Mm.
kuko mu by'ukuri nawe bituma nta bantu bapfa cyane niyo batagusubijemo ibisabwa wagezeyo u- u- utinze cyangwa wari usanzwe ufite n'ubundi burwayi Mhm.
hakiyongeraho n'iyo bagasanga n'umubiri wawe wari wa- warazahajwe urumva amahirwe yo gukira nawe aragabanuka ariko ugiyeho kare bakakwitaho neza mu by'ukuri a- amahirwe yo gukira aba ahari pe Mm.
aba ahari kuko mu by'ukuri ebola kuko ibimenyetso bigenda bigaragara kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatatu mu by'ukuri birangwa n'umuriro mwinshi umutwe kubabara mu ngingo eh, no kubabara mu mu nda kenshi Mhm.
Eh, kuva ku munsi wa ka- wa kane kugeza ku wa gatandatu nibwo mu by'ukuri abantu batangira kuzana kubabara mu nda cyane no mu gatuza no guhitwa no kuruka Mhm.
abantu benshi buriya benshi bapfa kuva ku munsi wa karindwi uzamuka ku munsi wa cumi nibwo abantu bapfa Mhm.
kuko urenze kenshi umunsi wa cumi umubiri wawe uba wadeveropye ubudahangarwa utangira kurwana n'indwara Mhm.
so urumva kwivuza hakiri kare buriya birafasha cyane yego Eh, abantu barakira rwose icya kabiri yavuze ni uburyo bwo kwandura mhm.
Eh, mu by'ukuri ah, hari bwo abantu eh, icyo tubwira abantu mu by'ukuri kubera ko indwara utarasobanukirwa neza iki- igikorwa n'ubushakashatsi bwinshi kuko n'indwara yasa nkaho yaragaragaye ariko isi yose isa nkaho yarasinziriye Mhm.
ntiyayitaho cyane ngira ngo niyo mpamvu ejo bundi yagaragaye hirya mu myaka ishize ihitana abantu benshi abantu basanga ko koko bararangaye twarasigaye inyuma ntacyo twayikozeho Mhm.
yaba umuti byaba urukingo si icyo tubwira abantu mu by'ukuri mu by'ukuri turabizi nke- hari indwara tuvuga kugira ngo wandure birasaba ah, sinzi ko nabyita ubu- u- eh, charge virale Mhm.
tuvuge cyangwa bacteriologie bivuga ko umubare runaka wa wa wa, wa microbe wahuye nayo kuri Ebola ntabwo ntabwo mbizi sinzi niba binahari kumenya ko ugomba kuba wahuye na charge virale ingana gutya kugira ngo wanduye Mhm.
niyo mpamvu tubwira abantu twirinde gusa Mhm.
kuko ntawamenya uko charge virale yagomba igomba kukwanduza ingana Mhm.
ntabwo ntabwo turabimenya ko ah, hari n'ubushakashatsi bagaragaje yashize imyaka ngira ngo itatu ine yuko kera twari tuzi ko iyo umuntu ya- yakize n'iyo ndwara yirinda no gukora imibonano mbi- imibonano mpuzabitsina ah, mu gihe cy'ibyumweru bitandatu cyangwa umunani Mhm.
ariko byaje kugaragara ko hari n'abantu bashobora kuba bandujwe nyuma ya- y'amezi umunani icyenda icumi so tu- haracyarimo byinshi byo kwiga kuri iyi ndwara yego icyo tubabwira abantu ni ukwirinda ni ukwirinda koko gusa nta kindi Mm. muvuze ko ah, a- amaze gukira ashobora kuza ku- gutanga iyo ebola kandi bice mu mibonano mpuzabitsina inyuma y'amezi angana gutyo atandatu yose ga muganga nimba numvise neza
ubundi ubundi uko byari byanditse imbere y'iyi ebola yabaye muri west africa bavugaga hagati y'ibyumweru bitandatu n'ibihumbi umunani ugomba- umuntu agomba kwifata Mm, kuko mu masohoro ye virusi ziba zagumyemo mm, ariko hari hari hari ubuhamya bwagaragaye ko hari- ari umuntu wanduye mhm, inyuma y'amezi umu- hagati y'umunani ni- n'icumi nimba mbyibuka neza mhm, so ni ukuvuga yuko ah, ni ibintu bigisaba ebola iracyari nubwo ari indwara ishaje ariko ubumenyi bwayo bu- ntabwo ari bwinshi cyane so ubushakashatsi buracyakomeza ku bintu byinshi yego ni ukuvuga rero ko umuntu nubwo aba yabonetse ko akira kugira ngo iyo virusi izorinde imuvamo birafata akanya
yego na niyo mpamvu mu by'ukuri du- abantu ba- bayikize baba- bagirwa inama Mhm.
yo yo gukoresha agakingirizo niba badashoboye kwifata mu by'ukuri Mm, hanyuma ku byerekenaho byo kubana n'abandi kuko ah, mise en quarantaine nka babandi baba banduye barabashira ukwa bonyene igihe kinini canke igihe baba bariko barabavura mu gihe wakize naho nyene uguma ukumiriwe canke iyo wakize ibiza kwandura biciye muri iyo mibonano mpuzabitsina no mu mate gusa mushobora kubana n'umuntu ata- udashoboye kumwanduza mu gihe mudakoranako cyane rwose iyo umuntu amaze gukira buriya kugira ngo tunavuge ko umuntu yakize nuko tuba twarakoze n'ibindi bizamini bikagaragaza ko koko uriya muntu yakize Mm, Eh, eh, eh, ni naho mu by'ukuri muno minsi tu na hano mu rwanda tu- ni mu- ni biri mu bintu twashyize mu mu bukangurambaga turi gukora ni eh, na na integration sociale mhm, uburyo umuntu wakize ebola agaruka muri sosiyete mhm, adahabwa akato mhm, eh, adahabwa akato kuko ni indwara iteye ubwoba abantu bafite ukuntu bayibona ni nk'umuzimu wagarutse kandi ni nk'aho umuntu warwaye aya- agomba gupfa tukamenya ko yapfuye nyine yavuyeho ariko iyo agarutse bihinduka nk'aho ari ikibazo mhm.
ibi byaragaragaye no muri no muri za west africa ikibazo gikomeye abantu bakagaruka ugasanga rwose eh, ateye ubwoba ni ipfunwe abantu batamushaka kandi ni umuntu wakize yakize yakize yagarutse Mm.
icyo bamusaba gusa we ni kwirinda ak- agakoresha agakingirizo eh, ku- kuko ntawamenya ntawamenya ariko umuntu iyo yakize aba yakize agomba kwakirwa muri sosiyete agasubira mu buzima busanzwe bisanzwe so icyo ngicyo ngira ngo abantu bagomba kugisobanukirwa neza Mhm.
iyo umuntu yakize aba yakize yego murakoze cyane kandi agomba rwose kwakirwa muri sosiyete neza nk'umuntu wakize Mm, murakoze cyane rwose muganga jose nyamusore turafise ah, jean de dieu jean de dieu ikaze
mwiriwe neza ijwi rya amerika twiriwe twaramutse haracari mu gatondo turaza no kwirirwa turabyizera uherereye hega jando Yes, ndi kigali ku kacyiru kaciro mhm, akabazo kawe Mm, mm, nagira ngo mbashimire cyane kuba mwatigije kudutumira uwo mutumirwa dufashe gusobanukirwa neza indwara ya ebola Mhm, Mm, nari ngize rero ngo mubaze utubazo tugera kuri tune mhm.
nangize mubaze wenda aze kudusobanura indwara ya ebola igufashe Mm, ushobora kumara igihe kingana iki wenda ba- mu muryango cyangwa se ba- muri sosiyete urimo bataramenye ko wanduye indwara ya ebola umara igihe kingana iki ngo u- u- ugapfa
mm.
Mm. wenda ikindi kibazo nawe mfite eh, wenda ni ukumusaba inama mwaha wenda abaturiye ku mupaka w'u rwanda na congo Mm.
cya- cyane ko hagaragara in- indwara ya do- ya ebola mu- kugira ngo ita- Mm.
itadukira hano ku banya- mu rwanda Mm.
Mm, ikindi kibazo eh, numvishe umutumirwa yadusobanuriye ko ebola ishobora kwanduzwa eh, yazanwe n'inyamaswa inyamaswa ziba zifite utwo dukoko Mhm.
nagira ngo mbaze se niba ishobora kwanduzwa n'inyamaswa mu buryo bwo gusangizanya amatembabuzi ah, wenda aho inyamaswa igeze ifite izo virusi ya iyo virusi ya ebola
Mhm.
Alo?
turiko aho turakumva we- aho ingamba zo kwirinda ntizaba ingorabahizi cyane ko inyamaswa zo zitagira umupaka Mm.
wenda mu buryo bwo kuyihashya hakurikijwe u- uburyo yava mu gihugu kimwe ijya mu kindi Mm. urakoze murakoze cyane icyo urakoze kibazo nari mfite.
jean de dieu kigali ugira umunsi mwiza yego namwe Yego.
ndabashimira dr jose nyamusore turabasubije mikoro kugira ngo mwishure uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika Ni- reka ndibizigira ko ndibubyibuke byose yego turagerageza Ah, twibutsanye ah, icyo icyo icyo twa- twavuze ikibazo cya mbere nimba nacyumvise neza ni igihe umuntu amara Mm.
ah, ah, kugira ngo agaragaze ibimenyetso ngira ngo sinzi nimba aricyo yabajije nico abaje kubavuga ngo kugira ngo azorinde yanduza abandi haba haheze umwanya ungana gute afise iyo ndwara afise iyo virusi okay nicyo twa- twavuze na kare dutangira eh, ni ukuvuga ko umuntu mu by'ukuri urwaye ebola yanduza ariko yagaragaje ibimenyetso Mhm.
igihe cyose umuntu ataragaragaza ibimenyetso nta kibazo na kimwe kiba gihari Mm.
kandi twavuze ko kugira ngo ugaragaze ibimenyetso bihera ku munsi wa kabiri kugeza ku munsi wa makumyabiri n'umwe ukurikije igihe ushobora kuba wanduriyeho ni Mm.
ukuvuga ko wahuye n'umuntu wagaragaje ibimenyetso Mhm.
ufite igihe ki- kuva ku munsi iminsi ibiri kugeza ku minsi makumyabiri n'umwe nicyo gihe ugomba kugaragazaho ibimenyetso Mhm.
ya icya kabiri yabaje ngira ngo ni ni uburyo eh, ubukangurambaga ku bantu ba- bambukiranya imipaka yego Eh, ngira ngo ni nabyo turi gukora ni nabyo dusanzwe dukora bya buri munsi Mhm.
Eh, icya mbere ni ugusobanukirwa ibimenyetso Mhm.
bya ebola n'uburyo ebola yandura Mhm.
ahasigaye umuntu akirinda Yego.
akirinda nimba wambutse umupaka nimba winjiye cyangwa usohoka ukirinda eh, ni ukuvuga ko abantu bakakira umuco w'isuku uko tubivuza na ka- na kare kose gukaraba buri gihe eh, intoki n'amazi meza n'isabuni Mm.
hari aho abantu bari kuvuga se tureke kujya tunasuhuzanya mu by'ukuri ngira ngo icyo ni ikintu abantu bashobora kuzana muri deba zikomeye Mm.
kuko mu by'ukuri tura- tuzi ko kenshi abantu umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza ni ibintu byananiranye nubwo turwana nabyo bya buri munsi Mm.
so usanga nyine abantu barasuhuzana eh, yavuye kuri tuwarete hariya yahasohotse rubinerari nta nubwo yakarabye agasohoka atangira gutanga ibiganza uko nguko so ni ibintu biri aho nyine by'imico biranga sosiyete z'abantu bi- bigoye no gukontorora ariko abantu bakagombye kugira isuku Mm.
Eh, iki- ikindi tubwira abantu cyane cyane iyo bamenye ibimenyetso wahuye wagiye ahantu hagaragaye indwara cyangwa wahuye n'umuntu Mm.
iyo wagarutse uri mu gihugu ugomba kumenya ibimenyetso wabigaragaza Mhm.
muri iyo minsi tuwavuze ah, ibirwira kuri makumyabiri n'umwe hamagara umujyanama w'ubuzima ukwegereye Yeah.
hamagara inzego z'umutekano za polisi hamagara nimero rimwe rimwe kane hamagara ibitaro niko tubwira abantu kenshi iyo hagaragayeho ibimenyetso ukaba uzi ko neza ko nshobora kuba agewe jose nanduye kubera ko namba wani nagendeye ahantu aha n'aha nara- na- nakoze iki n'iki n'iki ubundi nta no kugira inama yo kuvuga ngo ujye kwa muganga ngo utege moto ngo ujye muri bisi ugana kwa muganga kandi uzi ko hagaragaje ibimenyetso tubwira abantu i- i- bagiye babita gutera yihe- kwiherera ugahamagara Yego.
kugira ngo utagenda ugata- ugasanga uri kwanduza ujya gufasha ubuf- ujya gushaka ubufasha none mu nzira yawe ujya gushaka ubufasha wanduza abantu Mm.
niyo mpamvu gusobanukirwa indwara ari iby'ingenzi cyane Mhm.
iyo abantu bagiye bambuka imipaka ahantu hagaragaye ino- iyo ndwara ugomba kumenya n'amakuru ese wagiye gushyingura se umuntu ugiye gushyingura se yazize iki ni ibintu wagomba kwitondera ukabimenya neza aho wagiye se wahuye n'umurwayi mu rugo se wasuye umurwayi mu rugo se ugomba gusobanukirwa ibintu byinshi kuko iyo ndwara nk'iriya yabayeho mu by'ukuri ibintu by'amarangamutima menshi nabyo ubishyira mu gaciro Mm.
ukabikemanga se yapfuye harya yazize iki yego ese ni nabyo twabwiye ejo bundi n'aba n'abatwara amamoto n'ama- n'abanyonzi hano hano ku gisenyi tuvuge no mu gihugu bose babyumviraho Mm.
ese ko ugiye gutwara umugenzi usibye na ebola kuko ushobora no kumutwara afite n'i- n'ikindi kibazo aka- akakugwaho Mhm.
ibi byabaho Mm.
nubura reba n'umuntu urebe amakuru Aka- kuko murabanza mukanaganira ndashaka ko ungeze aha n'aha Mhm.
eee Yego.
amafaranga ni aya Eh.
okay ariko nawe tuba- tubabikije no kureba icyo bita eh, eh, na- sinzi ko nabyita mu kinyaru mu- kurebesha umuntu amaso ukamenya ko uyu ararwaye yararembye Mhm.
aho kumutwara kandi ubona ko arwaye yararembye kandi ush- ushobora no kutamugezayo mutabaritse Wa- wahamagaye na- na- na- na icyenda rimwe rimwe
Mm.
cya- cya- bakaza bakamufata nawe biranashoboka byose birashoboka Mhm.
byose birashoboka so ni uburyo turi kwigisha abantu bwo gushyira mu gaciro no kureba ku buryo twakomeza tukirinda cyane n'abantu bonyine bazi ko ba- bashobora kuba bahuye n'iyo ndwara bakagira uwo mutima wo kwirinda no kurinda abandi yego Eh, ba- ba- Murakoze.
eh, yego urumva Murakoze ariko na- cyane.
nabisobanura yego murakoze cyane nibaza ko atomokewe Ah, hariho na idirisa idirisa ikaze idirisa uratwumva yego uherereye idirisa
mbere kigali Mhm, akabazo kawe
ntabwo tubazo tubaze kubashimira n'inshuti zose tubana mu kiganiro rusange kandi tubaze kubashimira ku mutera ku muganga ku mudogiteri wadutumye kuzafata ikibazo cya ebola Mm, ebola iraduhangayikishije cyane mm, kuko kuko urabona ko iri muri congo ni abaturanyi ibyo bisaba twese abanyarwanda guhaguruka twese tukayirinda nta muntu usubiye inyuma twese ubwo rero njye ndashaka kwibariza muganga ngo ku mu- ku mugore utwite i- i- utwite uri muri bya bihe ubona ko umugore utwite ni umuntu usabwa kwitabwaho buri mwanya buri munota kujya kwa muganga n'umutwara akabimufashamo ubwo rero yibariza muganga ngo iyo umubyeyi abonye ko ab- amaze kumenya amaze kugaragaza bya bimenyetso by'umurwayi wa wa ebola ubwo rero ubwo nta ngaruka byatera kuri wa mwana uri mu nda mhm,
ubwo nkakomeza nkongera nkamubaza ngo noneho iyo i- iyo umubyeyi amaze kumenya ko amaze kwandura ebola ubwo biba bisaba imbaraga nyinshi mm, Na- nkongera nkamubaza ngo iyo umubyeyi amaze umwana amaze kuvuka umwana ari mukuru yonga ntagiye yonga umubyeyi akaza kume- akaza kurwara ebola ubwo bigenda gute mm, ko yatubwiye ngo muri bya byumweru bitandatu umwana araguma koga mm.
ubwo mwongera mwongera nkisabira abantu bose ko twakwirinda ebola dufatanyije twese kugira ngo yadusubiza inyuma yadusenyera aba- yadutwara n'abantu ya- ni- niyo yadukuraho byinshi mm.
ikintu yaregaga muganga urakoze cyane idirisa kuri utwo tubazo
yenda urakoze cyane yego dr jose nyamusore
murakoze cyane dirisa kandi ah, mu by'ukuri ara- ara- asoje anabaza atanga na na, na opinion nziza yuko mu by'ukuri indwara nk'iyi abantu bagomba ku- kuyumva koko bakanayirinda cyane so ku kibazo cy'umugore utwite eh, reka mbere ku cya kabiri mu by'ukuri ko tubabivuze na kare Mm, umuntu wagaragaza ibimenyetso ni nawe wanduza ebola yego kandi ayanduza abikurikije mu maraso n'andi matembabuzi yose ni ukuvuga ko n'amashereka nawe ni amatembabuzi nayo Mhm, cyangwa twirage ko tuvuge ko atari amatembabuzi ariko amashereka akaba amashereka nyine so ni ukuvuga ko ikimukomokamo cyose kiranduza ni ukuvuga ko n'ayo mashereka aranduza umwana so umurwa umubyeyi wonsa aramutse arwaye ntabwo yongera konsa ntabwo yongera konsa noneho ku mugore utwite mu by'ukuri imwe muri umuntu akwita ingaruka cyangwa kompulikasiyo za ebola ni ni ni ni inda inda indivamo indivamo icyo bita miscarage indivamo kenshi iyo ni imwe mu ngaruka zayo indivamo ariko inda iramutse itavuyemo ushobora kuba wayirwaye imaze gukura hari igihe ushobora kubyara umwana wa prematire bibaho cyane kuko ni indwara izahaza cyane umubiri ku buryo umwana urimo nawe rwose avamo rwose ariko ni naho nyine ubona ko ebola nyine ni indwara igoye kuko umubyeyi wavanyemo inda atandukanye n'undi mubyeyi gusa n'undi muntu wese urwaye gusa kuko uruba we aba arwaye kabiri arwaye ebola ariko n'inda yavuyemo cyangwa aranatwite so ihinduka ka kompurike no mu kuvura kuko iyi nda iramutse ivuyemo ubusanzwe iyo umugore yavanyemo inda bamukoraho icyo bita kiretashye cyangwa reviziyo iterine kureba ko nta bintu byasigayemo bishobora gutuma akomeza kuva amaraso si urumva ko iyo ngiyo iba ari cyarenje ikomeye cyane muri muri puriza nsharije y'umubyeyi wavanyemo inda kandi arwaye ebola kuko usibye ebola yonyine no kuva ayo maraso niba utamukoreye vizeterine neza iramwica na niyo mpamvu mu by'ukuri bisaba koko muri puriza nsharije y'uko unategereza ko hashobora kuza umubyeyi utwite inda ikavamo kandi ukamuvura bisumbye ko usanzwe uvura abandi ugomba kumukora n'iyo reviziyo yiterine iyo kireta ni ukuvuga ko ugomba kuba ufite n'ahantu ugomba kumwitaho muri ubu buryo bwihariye
hanyuma iyo ko tuvuze iby'umubyeyi uyu mwana aza kuvuka agize imana akamubyara kuko mwumvise yuko ari ari amahirwe make ko ashobora gushikana imbanyi we ikavuka wewe ni ngombwa ko avukana virusi ya ebola cyangwa umubyeyi ayifise ashobora kubyara umwana adafite ebola
kugeza ubu ngubu ntabwo biragaragara ko virusi ya ebola ishobora gutaraverisa icyo bita bariyeri nani mato placentaire sinzi ko nabyita mu gifaransa ni mu kinyarwanda bariyeri mato placentaire ni ukuvuga ko urumva umwana bari mu ndibyara afite uburyo na nyina baba bahuzwa n'inkondo icyo gihe ari virusi ari mikorobe cyangwa virusi zidatambuka ebola sindamenya neza bisaba ko nanjye mbisoma nimba ishobora gutravese ikanduza umwana akiri mu nda sindabisoma abandi bari gukurikirana niba bo bashobora kubisoma bakatubwira biba ari byiza so ariko urabona ko no kubyara ubwabyo bifite risike ikomeye cyane umwana ashobora kwandura nyine avuka kubera ko ahura n'ayo matembabuzi n'ayo maraso ya nyina ni ibisanzwe ku mwana uvuka urumva ko risike iba ihari muri congo nibwo hari umubyeyi wabyaye umwana umubyeyi arapfa ariko umwana arabaho icyo gihe arabaho nimba akiriho simbizi ariko ko nzi ko nuko yarabyaye umwana abaho ntabwo nzi ko uriya mwana yarakomeje kubaho cyangwa yarapfuye ntabwo mbizi
murakoze cyane rwose muganga jose nyamusore gaspard nawe w'ikaze dusangira ikiyago muri muri isanga
yego ntakirukiranije kuganira muriho uri turakomeye uherereye gagazo
uherereye mu gihugu cy'u rwanda karere k'ubugesera yenda nabashimira kuba mutumira mwadutumire muri studio yenda akabazo bagenzi banjye bagiye batubazaho bakadukomozaho numvise n'uburyo nashaka kuza kubaza n'ubundi uwo mugenzi wanjye yavuyeho yagikomojeho ahubwo akantu wakongeraho nibura se niba ebora iri kugenda ifata izindi ntera nibura yenda dufatiye nko mu rwanda ese bara nta kuntu nka buriya bajya bagenda bakingira nk'abantu niba haba hariho urukingo rwayo ku buryo bajya ifata abantu bakaza bararutanga
bakajya bararutanga noneho kugira ngo yenda n'ubashije kuba yakayigira ataba atakwanduza abandi ntako gusa nakongera urakoze ego urakoze gaspa ego dr jose nyamusore
ya murakoze cyane ubu ngubu mu by'ukuri uburyo urukingo turabivuza ko urukingo rurahari ruri muri faze nziza cyane ku buryo turizera ko mu minsi iri imbere ruzemerwa ku isi hose kugeza ubu ngubu hari porotokolo ihari ituma abantu barukoresha kandi iragaragaza neza abashobora kurubona iyo nta cyorezo gihari n'abashobora kurubona iyo icyorezo cyagaragaye so kugeza ubu ngubu ntabwo ari urukingo wavuga ngo uko dutanga iza fievre jaune ngo uragiye hirya urarubonye ngo urarwakiye nyine ukikingira ubu ngubu ukurikije porotokolo ihari ni ukuvuga yuko iyo nta cyorezo gihari ruhabwa abantu bari kuri risike cyane yo kwandura abo cyane cyane usanga hari abantu bakora kwa muganga kuko ntabwo uzi umurwayi uza uko aza ameze ntabwo tuba tubizi wowe wakira umuntu ukamusuzuma kandi urabizi ko kwa muganga uburyo dusuzuma dusuzuma dukora ku bantu pe dusuzuma tubona n'abantu dusuzuma tumushyiramo igipimo cy'umuriro n'ibindi n'ibindi so abo bantu bo kwa muganga kenshi nibo twita aba front liners abo dushobora kwiyambaza mbere cyangwa bari ku isonga nibo kenshi usanga bakingirwa akurikije porotokole mu gihe nta cyorezo gihari noneho igihe habaye icyorezo nanone nabyo si abantu bose bakingirwa porotokole nayo iravuga ko ubundi ukingira umuntu wahuye babifata nk'uruziga ni ko nimba jose yanduye jose ni bande yahuye nabo ba hafi cyane abo ngabo babita kontakiti hakaba noneho abantu bahuye n'abahuye na jose bakaba kontakiti de kontakiti ubundi niko nani porotokolo yo gukingira no mu cyorezo imeze ntabwo ukingiye kuko two twabivuze ntabwo ebola ntabwo ari indwara yandurira mu mwuka ngo wahanyuze wese wahumetse umwuka wese ngo yatwaye ntabwo ariko bimeze ni kontakiti ni ugukora niyo mpamvu mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo yabaye yabaye ngo buri muntu wese atambuke hano ngo tumutere urukingo ntabwo ari byo none ga muganga kubera iki kubera iki mu gifaransa ni sibula musibula mufata umuco w'abantu murabuze abo kwa muganga mukavuga muti nimba mwiketse ko kanaka yayifise akaba yaragendanye na kanaka reka tumucandage nawe nyine umuntu aribaza izo nkingo ni nkenya zirazimbye ku buryo muto abaganga bahisemo kutaza barangirikisha izo nkingo ni kubera iki bose batokingirwa
ni nacyo ndi kuvuga ni nacyo ndi kuvuga mu by'ukuri iyo abantu bavuze ebola icyo nanavuze na kare ni kwirinda kugira ubwoba burenze ubwoba kuko iyo ugize ubwoba burenze ubwoba butuma n'imitekerereze yawe idashobora kongera gushyira mu gaciro ubwoba buragutwara na jijima yawe na interipurutasiyo yawe na analize yawe no gufata imyanzuro byose bigenderaho buriya byose bigenderaho kandi ebola bavuze ko ni indwara yandura ariko wahuye n'umuntu wagaragaje ibimenyetso ni ukuvuga yuko icyo gihe dukingira bariya ba kontakite kontakite kontakite kubera iki ko turakeka ko jose yari yanduye ariko mu kanya yahuye tuvuge n'umunyamakuru waje kumukorera interiviyu kandi aramaze kugaragaza ibimenyetso uwo nguwo waje kumukoresha interiviyu kubera ko ntabwo aragaragaza ibimenyetso ariko hari muri periyo tuwavuze y'iminsi ibiri kugeza ku minsi makumyabiri n'umwe aho ashobora kuzagaragaza ibimenyetso ubu turamukingira tukaba turamurinze kuko turabizi ko urwo rukingo rutuma umubiri wawe ugira ubudahangarwa uhere ku munsi wa cumi niyo mpamvu fete abantu ntabwo ari ngo yaje ngo turabakingira bose ntabwo ariko bimeze kubera ko ni indwara wandura ariko wakoze ku muntu warwaye n'uva ariyo logike irimo inyuma murakoze cyane inoso ikaze nawe inoso uherereye
uherereye i kigali mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima ni akabazo kawe
ndamanza nshimire umutumirwa mu by'ukuri yadusobanuriye neza uburyo dushobora kwirinda iyo ndwara ariko noneho ngewe mfite impungenge murabona duturanye n'ibihugu byinshi cyane dukora ku mipaka hafi ku bihugu byose bidukikije kandi kuri iyo mipaka ntago ariko hari abantu wenda bashinzwe kurinda iyo mipaka yose uko tubyifuza ese nta muntu ushobora wenda nko kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko aciwe ku mupaka utemewe akaba yayizana wenda muri iki gihugu ese babigenza gute kugira ngo nk'uwo muntu amenyekane kuko wenda ashobora kuza kwinjiramo rwose ugasanga ayanduje wenda nk'ahantu hari abantu benshi babigenza gute kugira ngo babashe kwirinda uwo muntu wenda ushobora kuza mu buryo butemewe n'amategeko aciye ku mipaka ku mipaka nyine itariho abantu nyine bashinzwe kurinda imipaka ikindi kibazo
turakumva inosa ni kugira ntitugucire mu ijambo mperutse kumva ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko amazu yabaye makeya hariya ku gisenyi kubera abakongomani bari guhunga ebola ese ntibishoboka ko bashobora kuba hashobora kuba hagira uyizana mu rwanda muri ubwo buryo murakoze n'utwo tubazo twanjye nari mfite murakoze ugira umunsi mwiza yego namwe murakoze cyane ndabashimiye ego dr jose utubazo twa inosa muratwumvise yego murakoze cyane icya mbere mu bukangurambaga dusanzwe dukora ni uko iki kibazo cyo kwirinda kirareba buri munyarwanda wese buri muturarwanda wese n'ugendera u rwanda wese so kwirinda ni ibya twese umuntu aririnda akaba arinze umuryango wiwe akarinda umudugudu akaba arinze igihugu akaba arinze n'isi muri rusange kuko ni ikibazo cy'isi usibye kuba ikibazo cyo muri congo n'ibihugu bituranye ariko ni ikibazo cy'isi muri rusange kuko isi yose ni umudugudu icya mbere mu by'ukuri ni umuturage muzima mwiza nyakagombe kunyura mu nzira zitemewe kandi ari inzira zemewe icyo ni cyo cya mbere tuzirinde izi nzira zitemewe ko zingira n'ingaruka mbi iyo bagufashe so nta mpamvu abantu banyure mu nzira zemewe n'amategeko nta muntu ubuzwa gusohoka cyangwa kwinjira inzira ni nyabagendwa ni nayo mpamvu mu by'ukuri dukomeza no gukora ubukangurambaga kuko usibye no muntu wanyuze muri izo nzira twita za panya cyangwa za forode umuntu ashobora no kunyura no ku mupaka atazi ko yanduye atazi ko yanduye yawe yatambutse nk'abandi bose aho ariko icyo tubwira abaturage umuntu yanyura ku mupaka yaba umupaka w'amaguru yaba wo mu mazi ibyambu waba umupaka wo mu kirere ni nacyo tubwira abaturage buri munsi dusobanukirira indwara wagaragaza ibimenyetso ukaba wikeka cyangwa ukabona umuntu ukabona ko uno muntu ararwaye tanga amakuru ku gihe dutahure indwara ku gihe tuzaba turi kwirinda cyane ni ukuvuga ko buri muntu wese winjira yisanga mu rugo kwa kanaka yaba na hoteli iyo hoteli narwo ni urugo niyo mpamvu dukangurira abanyamahoteli bose kuba amaso abatwara abagenzi yaba igare yaba moto yaba mu modoka yaba no mu ndege n'amato turabakangurira buriya no ku byambu tugerayo tugakangurira abantu ukomeza kwirinda buri umuntu akaba ijisho rya mugenzi wiwe ku buryo babona ko kanaka bararwaye bege babaze bite bimeze gute menyesha umujyanama w'ubuzima abaze ikigo nderabuzima babaze tutahure akiri kare mu by'ukuri nibwo butumwa inzira zizwi zirahari n'izitazwi zirahari kandi iyo tuvuze ko itazwi ni ukuvuga ko iba yanyuzemo n'abantu n'ubundi si inyamaswa ziba zanyuzemo abantu birinde aho bajya hose nimba haba hagaragaye iyo ndwara ubutumwa ni bumwe irinde basi nibwo wanyuze muri iyo forode irinde none ga muganga mbega imbere ko nshya ndabareka mukabandanya ubu ku mipaka nk'u rwanda cyangwa n'ahandi habaho abapima ebola ku buryo uwinjira wese babanza kumura habaho abapima ibipimo bya ebola ku buryo bashobora kuwurizamo n'umuntu yinjira ayinjiranye bavuze ikintu cya goma hariho uheruka kwibonekezayo
ya turabikora ku mupaka dupima dufata umuriro abantu bose bambuka hariya hari abantu rwose mu by'ukuri abantu b'intwari tunashimira cyane kuko mu mvura no mu zuba mu mbeho no mu bushuhe baba bari ku mupaka hariya bapima abantu abantu b'intwari bo gushimira cyane pepepe yewe hari igihe njyaho nkahirirwa ukareba ko bakora ni ibintu by'igitangaza ugasanga ko bameze nk'abarinzi b'igihugu koko kandi ni byiza iso turabikora ariko urabona ko ntibihagije hari utambuka n'umuntu afite hariya ariko turasaba abaturage bakomeze birinde iyo bambutse n'abinjira mu by'ukuri niyo mpamvu harimo n'ubutumwa ku mipaka hariya ubuvugwa bumanitse amasikirini byose birabwira ngo basome bumve ko kwirinda no kwirinda kugira ngo nunasuye n'umuntu none se urashaka gusura umuryango wa kanaka w'umuvandimwe uba ubazanira ubagemurira indwara ntibibaho ese urashaka nawe gusura ahantu ukajya guyihaha ngo wizane ntibibaho so nibyo tubwira abaturage cyane ndumva aribyo nababwira ni gukomeza tukirinda tukaba amaso kuko ni indwara ni indwara mbi yego turafise na remo remo ikaze remo
karameni
sinzi wari wagiye twaguhamagaye kabiri kose uherereye
ndi ku gisozi mu rwanda kigali ku gisozi i kigali akabazo kawe kwa muganga jose
nagira ngo mubwire aze kudutandukanyiriza cyangwa babaye nk'ababivugaho hari ibyo nge nabonye nanabonye n'amaso yanjye muri congo mu ntara ya beni numva ari mu majyaruguru y'uburasirazuba umubyeyi yabyaye abana babiri b'impanga kwa muganga arwaye ebola noneho umwana umwe avuka yanduye ebola undi avuka atanduye ebola ese ndagira ngo ibyo bintu aze kubidusobanura ese biba byagenze gute kugira ngo umwana aze arwaye ebola undi atarwaye ebola ikindi kibazo nagira ngo mubyo kumubaza nagira ngo mubaze ese kuriya baba bapima nabonye bapima basa n'abapima ku jisho cyangwa mu musaya ese niho igaragara igaragara mu jisho cyangwa igaragara mu musaya murakoze yego umugabo imbere kugenda agahemo warabyiboneye amaso mu yandi
narabibonye umwana baba bagiye kumushyingura
wari mu bamushinguye wari mu bamushinguye nawe we
baba bagiye kumushyingura tujya kureba
urumva rero ko muganga yamaze no kukubwira ko mu gihe wagiye aho bashingurira nawe uzorabe kwa muganga ingene bimeze
nahise nahise ntaha nibwo yari ikihagera nahise ntaha
reka tumuhe akanya kwishyureremo
murakoze cyane ni nacyo murabona ko atanze n'ubuhamya bwiza ni nacyo tubwira abantu isi mu by'ukuri nubwo tuvuga imipaka isi ntikigira umupaka isi yabaye umudugudu ntumenya aho abantu bagarukira ntumenya n'aho bajya guhahira so niyo mpamvu tuvuga iyo ugiye ahantu hari iki cyorezo mu by'ukuri irinde ijana ku ijana nimba hari umuntu wapfuye bahanze ubaze neza imbere yo kujya no gushyingura rwose nimba n'umurwayi ugomba gusura bahanze ubaze neza kugira ngo utazahura na kabutindi ku kibazo cy'iwe ni nacyo navuze na kare haracyariho ubushakashatsi bwinshi mu by'ukuri ku ndwara ya ebola aravuze ko yabyiboneye ko umubyeyi yarabyaye umwana umwe muzima uwundi arapfa ni nacyo navuze ko wundi wabyaye kera sinzi nimba uriya mwana wavutse akavuka ari muzima nimba aracyariho simbizi so ntabwo tuzi neza atatubwiye nimba bariya abana bahise abavutse ari babiri umwe akarwara undi ntarwaye ntabwo tuzi igihe babapimiye ese wapfuye yapfuye igihe kingana gute ese ni ibintu atadusobanuriye neza ariko ni ibintu bisaba n'ubundi kubyiga ukabyumva neza ese uriya mwana wapfuye babapimye bose bagasa nk'uwaranduye undi ntiyanduye ese uwo basanze ko atanduye ntabwo yaje kwandura nyuma so urumva ni ibintu tugomba twese tugasoma ariko icy'ingenzi ni ukwirinda ni ukwirinda twabivuze none ku mupaka dufata bya bikoresho dukoresha bifata temperatire ku mupaka ntabwo dupima ebola dupima umuriro ntabwo ari ebola niyo mpamvu mutumbereza ku jisho no ku musaya nta nubwo ari ku jisho no ku musaya ntabwo bafatira mu jisho dufata ku musaya dufata ku musaya kugira ngo tumenye ko umuntu afite umuriro kuko umuriro nicyo kimenyetso cya mbere si musiga gituma tumenya ko uyu muntu kuko dufite uburyo bune tudefinisamo ebola buriya hari uburyo bwa mbere tuvuga iyo uri guturuka mu gihugu kirimo ebola kandi ufite umuriro hajya ku mupaka ubwo tumwita ko ari impuruza iyo mpuruza rero ituma dufatira aho dukomeza imvesitigesheni kumenya ko ko ari impuruza araturutse mu gihugu kirimo ebola kandi afite iki kimenyetso tugasubira tugasoma tukareba ese hari ibindi bimenyetso bafite cyangwa biragarukiraho iyo wagaragaje ko ufite ibindi bimenyetso kandi uturutse mu gihugu kirimo icyorezo ugera muri kategori ya kabiri yitwa gukeka gukeka iyo tuhaguketse ubwo turagushyira rero ahantu bita muri izorema tugafata ibipimo turabipima mu rwanda turapima ebora tukamenya ko uyirwaye cyangwa utayirwaye mu by'ukuri iyo ikizamini cyageze muri laboratwari kimaramo amasaha hafi atatu igisubizo kikaba kirabonetse hakaba n'umuntu twita ka porobabure twaketse cyane cyane cyane abantu bapfuye mu buryo butunguranye kandi bafite isano barashyinguye barasuye ahantu rero ebola none uragapfa urupfu rutunguranye uko so dufite ukuntu tugenda tubitandukanya alerte sisipe hakaba na konfirime ni ukuvuga ko igihe cyose wagaragaye ko warwaye iyo laboratwari yagaragaje ibimenyetso ni ka konfirime akaba niyo bita noneho no kesi twaguketse twagupimye uri negatifu ikaba no kesi urumva ni uburyo hafi butanu buhari kandi ga muganga byo dupima gusa umuriro ntabwo dupima ebola ni Eh, umuriro kandi- gusa kandi ga muganga none ibitaro byose amavuriro n'ayo ku midugudu hato hato barashobora ku barafise uburyo bwo gupima bakabona ko umurwayi afise ebola canke atayifise bafite uburyo bwo gusuzuma apana bo gupima gupima dupimira hamwe kugeza ubu ngubu ni muri laboratwari nasiyonari y'igihugu
Mm, ego Reka- Eh.
ego reka dufate batatu bari ku murongo wa telefone ko muno mwanya utujane turahera kuri Celestin Celestin ikaze
Ngiriwe neza ku ijwi rya Amerika.
twaramutse twaramutse akabazo kawe naho uherereye Eh, eh, Ndi Rwamagana mu Rwanda.
Mm, Eh, Ngewe ariko icya mbere mfite ni impungenge zi- mfite impungenge zikomeye rwose ku buryo numvise ko Abura yageze aho ngaho i Goma kuko ndabikurikirana cyane nuko yatangiye mm, numva rwose mfite impungenge mm, nkaba ntarigeze mpamanya na gato ngewe impungenge mfite ni uko numva rwose eh, hari abavuga ngo eh, nk'umuryango umwe bwa bwa afurika waravuze ngo ngo ntibyahagarika ingenzi mm, ariko burya kujya guhaha eh, mhm, guhaha ikintu kikwica ntabwo ari byiza mm, cyane cyane ukurikije n'uko yica bamaze kutubwira ko yica hafi mirongo itatu ku ijana ubwo urumva ni abantu benshi mhm, hakira mirongo itatu kuri to ku- ku ijana mm, Eh, nkaba rero numva ngewe navuga nti nkurikije abaturage b'aho ngaho cyangwa se natwe umuntu yakagombye kwirinda nibura agategereza akabanza akareba ko ihita aho kujya kuzana ibirimbura umuryango urakoze ikibazo Celestin rero nashaka aha eh, ikibazo nashaka kubaza umutumirwa eh
ndamubaza eh, umugenzi wanjye wabanje yamubajije ku kibazo cy'inyamaswa amubaza ko zitagira umupaka Mm.
kandi yatubwiye ko bituruka mu nkende no mu zindi nyamaswa nk'impara mm.
Eh, abaveterineri bo nta buryo bafite bwo gupima izo nyamaswa Mhm,
ikindi ndangirizaho mhm,
aho yaturutse batubwira ko hari abantu batemera ndetse rimwe na rimwe bakica n'abaganga mhm, abo bantu bo baza kwica abaganga bo ntibafata bigenda gute bo bakoresha ubuhe bugenge kugira ngo bice abantu hanyuma bo ntibafate murakoze urakoze Eh, eric nawe uratwumva
mwakoze ijwi rya amerika Mhm, aho uherereye akabazo kawe
Eh, ubu ngubu mberereye mu karere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda akabazo
yewe akabazo akabazo ngenda abantu ndashima ku kiganiro cyiza ku nama baduhaye mbese byose ni byiza yewe akabazo gake nshaka kumubaza dogiteri Ah, urareba wenda usanga sida ifite virusi ya hiv mbese ebura yo ni iyihe virusi yabikomokaho Mhm, none ubu rero nko mu rwanda hari urugaga rw'abaganga mbese na ah, na kiriya kigo gishinzwe ubuzima rbc mhm, ni iyihe gahunda baba bafite yo ku- yo ku- ku- kumenyekanisha gushishikariza abantu kwirinda ebola mu rwanda uko byaba bingana n'ikigereranyo nimba gifite hafi yabitubwira murakoze urakoze eric yego valence nawe we tuguha ikaze
mwiriwe ab'ijwi rya amerika twaramutse akabazo kawe
akabazo mfite ngira ngo mbaze Mm.
ebola niba ari indwara mbi yica buri umwe ese nta kuntu igihugu kibona kiba iba yagezemo gihabwa akato ku buryo bitajya mu bindi bihugu nicyo kibazo nawe mfite mwakoze urakoze cyane rwose muganga jose akabazo ka valance karasa n'aka celestin ko nawe nyine bavuga ati n'imipaka bibaye ngombwa yugagwe kugira ngo aho biri babanze babivure hama ubuzima bukomeze
ya ni nacyo navuze na kare kose iyo abantu bafite ubwoba cyane bituma gutekereza nyine na jijima bishobora kugira ikibazo ntabwo wafunga umupaka gusa kubera ko hagaragaye ebola nabo bari gutanga n'ingero baravuga ngo amapanya rode inzira za coracora ntabwo igihugu ubwo aho isi igeze isi si umudugudu ngo igihugu kimwe si umudugudu isi yose ahubwo yabaye umudugudu kandi nta gihugu cyakubaka igipangu ngo uruzitiro nguru turafunze ubwo turikingiranye ntabwo bikunda so niyo mpamvu mu by'ukuri turizera abantu turizera abaturage turizera ugushishoza kwabo turizera sanse ya resiposabirite yo kwirinda so ntabwo ushobora guha igihugu akato ntibishoboka biragora keretse hari akarwa kari iyo ngiyo hagati mu kiyaga noneho mukavuga ko ntawe usohoka ntawinjira sinzi ntawe usohoka ntawinjira ibyo byakunda ariko aho isi igeze ntabwo birapfa gukunda abantu dukomeze turindane turinda uko tugenda uko tugaruka turindana ndumva aricyo navuga nta mpamvu y'akato icya kabiri ngira ngo nasubije icya nyuma na cya valensi ngira ngo ururimi rwamagana babajije
hariho n'ikindi cy'abavete
ntabwo ebola yagaragara mu rwanda imyaka kuva u rwanda rubaho ntayo ndwara ntabwo iragaragara mu rwanda mu by'ukuri niyo mpamvu turi gushishikariza abantu ko batazayizana nta muntu wajya kuyihaha ngo ayizane hano ebola si nyarwanda nigeze iba mu rwanda dukomeze twirinde ikindi ni yavuze akantu ngo yavuze ngo akantu ngo ko kwica abaganga nibaza ko hariho nk'uko mwabivuze hari ubwoba bwinshi ku buryo hajamo n'ibihuha muri ino ndwara hariho abakomeje kuvuga ko nka muganga yamaze kuvura uyirwaye kenshi baca bajaniranya bakamwica kugira ntakomeze nawe ayitanga
ibyo ibyo simbi sinabihamya sinabihamya ko abantu bishe umuganga wabo usohora mu ikiriki se sinzi impamvu sinzi sinabihamya n'icyo nabivugaho ibyo ariko dukomeze twirinde kabisa sizi ko na gisubiza icyo ngicyo kuko nta buhamya mfite ko abantu bishe abaganga babo ntabwo mbizi sinabigira icyo mbivugaho ariko abantu bakomeze birinde na mpamvu turi kubaka icyizere umuturage asobanukirwe uruhare rwiwe asobanukirwa ko hari umufatanyabikorwa w'inzego z'ubuzima ko hari umufatanyabikorwa mu kurinda igihugu no kwirinda indwara z'ibyorezo usibye n'iyebora gusa n'izindi ndwara zose z'ibyorezo buri muturage yumva uruhare rwiwe mu kwirinda arinda umuryango we arinda igihugu mu kwirinda kuyandura no mu kugana ibigo nderabuzima hakiri kare bituma indwara yose tuyihashya ntabwo tuba mu rwanda dufite politike yo gutahura indwara ariko imaze kwica abantu oya ntabwo ariyo politike yacu nta n'ibyo dushinzwe ko abantu indwara tuyitahura umuntu akirwara akiri no mu rugo bishobotse tukabimenya tukamuvura hakiri kare bituma twirinda indwara twirinda n'ingaruka zayo yaba ku muntu ku giti cye yaba no ku muryango muri rusange kuko njya mbwira abantu iyo umuntu umwe apfuye mu rugo ajya muri statisitike y'urugo akajya mu mibare y'umudugudu akazamuka akagera ku mibare y'abantu bapfuye mu gihugu ikagera ku mibare y'isi so iyo wirinze akiri aho ngaho uba wirinze kujya mu mubare w'abantu bapfuye ku isi tuba wirinze isi ibyago mu by'ukuri
yego nibaza ko abatari bake batahuye ndazi ko dusigaranye utubazo twinshi muganga ko hariho benshi bari batwandikiye kuri facebook ariko tuta shoboye kuronka akanya ko kubaha umwanya ngo babaze ejo nitwongera gusubira kubitura muze mutwitabe akajambo ka nyuma kanyu mutekera bariko baratwumva n'akahe ga dr jose nyamusore
ijambo rya nyuma ntayabora iba mu rwanda ntayiraba mu rwanda so dushishikazwa nuko abaturage babyumva ko tugomba kwirinda iyo tugiye hanze twirinde iyo twasuwe n'abantu twirinde dutanga amakuru ku gihe twese turabafatanyabikorwa dushyire hamwe turinde ubusugire bw'igihugu cyacu niyo nuba ariyo nkuru mfite ya nyuma nasohoreza yego murakoze cyane tukibutsa ko muganga jose nyamusore muri umuyobozi ajejwe iby'ibiza mu rwanda no kubikinga mwakoze cyane guha kano kanya ijwi rya amerika kugira ngo tuyage ku bya ebola
murakoze cyane abandi dushimira nimwe mwafashe akanya ko kutwumviriza inshuti bakunzi muherereye ijya n'ino eka mwakoze namwe bwe mwatwandikiye mugashobora kubaza ibibazo bitandukanye yakoze fatuma rimasi karara niwe yegeranije amaju yacu na ejo niyo bari kumwe muhinga bw'ibyuma diane nahazwe twari kumwe kuri mikoro muri muri isanga tuzosubire ku munsi wa gatanu nk'aho twahereye mu kurindira reka mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye baba twumva muri kuri shotweve mu burundi baba twumva kumva muri fm mu rwanda ikano kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu